Iyi ni radiyo ijwi rya Amerika. ijwi rya amerika ribashikiriza ibiganiro vyaryo mu kirundi no mu kinyarwanda i washington dc mwaramutse nshuti mwese muduteze amatwi muri iki gitondo co ku munsi wa kane itariki icumi z'ukwezi kwa gatanu umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'umunani kuri mikoro muri kumwe na fide niyo ngabo ibi biza byaje bisatura nyine nk'uko mwabashije kubibona aho mwageze byahingukiye iwanjye bihitana tuwarete n'urugo bihusha inzu ho gato bica munsi kuri fondasiyo ku buryo ubona ko isaha n'isaha inzu ishobora kugwa dufite impungenge z'uko hasi haba harimo ikibazo gituma aya mazu agenda ari hasa si umusozi uvuga ngo watengutse ahubwo ni ukugenda byika bijya mu hasi byaduteye ubwoba bibiri ni ibyo kugira ngo ubutaka bukebagurike hadahanamye urumva byoroshye bikagira bitya bigakata rero hariya hepfo mu bishyimbo harimo imikake dukomeze naho imbere hari ibindi bikake byinshi abo ni bamwe mu banyagihugu b'i karongi mu burengero bw'u rwanda batewe amakenga n'ubutaka buguma bunyika iyi nkuru n'ayandi makuru tubafitiye yerekeye igikorwa kibandanya cyo kwiyamamariza gutora ego canke oya ku ibwirizwa shingiro rihinyanyuwe mu burundi hamwe no ku kibazo c'ubushomeri mu gihugu ca kenya turayagarukako mu kanya gatoya yamara reka dutangurire ku makuru avuga hirya no hino ku isi tugiye gushikizwa na mugenzi wacu aloyisi bigirimana waramutse aloyisi
waramutse fideli ndamutse n'abaduteze amatwi umurwi w'abaganga b'ishyirahamwe mpuzamakungu ryita ku magara y'abantu oms ryo ku munsi wa gatatu niho bashika muri repubulika iharanira demokarasi ya kongo guhangana n'umugera wa ebola mu gihe abategetsi ba leta ya kongo mu karere bariko barashyiraho ibikenewe kugira barwanye ico kiza oms yatangaje ku munsi wa kabiri ko igihugu cya kongo cyongeye guterwa na ebola mu karere ka bikoro mu ntara ya ekwatere itangaza kandi ko yasohoye umuriyoni umwe w'amadolari y'abanyamerika mu mafaranga yayo yo gufasha byihuta kugira ifashe guhangana na ebola ibyo oms yabishikirije hamaze gupfa abantu cumi n'indwi abategetsi mu gisata cy'ubuganga bemeza ko abashika kuri babiri muri abo bari banduye ebola umushikiranganji wa nigeria ajejwe amagara y'abantu isaake adewole yavuze ejo kuwa gatatu ko igihugu ciwe catanguye gusuzuma ingenzi ziva muri rdc zinjira mu gihugu kandi ko biteguye kurungika umurwi w'abaganga gufasha muri kongo kurwanya ico kiza ca ebola abategetsi ba somaliya bavuga ko umuyahuzi yiboheye ko bombe yishe abantu bashika cumi na bane akomeretsa abandi cumi na batanu mu isoko yo mu ntara ya lowa shabele ku birometero bishika mirongo icenda mu bumanuko bushira uburengero bw'umurwa mukuru mogadishu icegera ca buramatari w'iyo ntara ajejwe ibibazo vy'umutekano abdifitahi haji abdule yavuze ko uwo mwiyahuzi yateye ku isoko ryitwa kat ni mu gisagara ca wanlawene ni mu masaha kumi z'umuhingamo ku masaha yo muri ako karere aho abantu baba ari benshi gusuma mu isoko yabwijwe rya amerika ko umwiyahuzi wa al shababu ari we yagavye ico gitero ico gitero catewemwo iyo bombe kirimwo ikambi ya gisirikare ya baledoge kandi kirimwo abasirikare karuhariwe ba somaliya hamwe n'abanyamerika babamenyereza hamwe n'abahanuzi babo ku bitero nyene i afghanisitani abategetsi b'ico gihugu bavuga ko abantu bitwaje ibirwanisho bikomeye bateye ibirindiro bibiri by'igipolisi ejo kuwa gatatu i kabule ku murwa mukuru bica abantu bashika ku ndwi bakomeretsa abandi mirongo ibiri na batatu umuhari wa leta ya kisilamu bicishije ku kimenyeshamakuru kiwegukira wavuze ko ari wo wagabye ico gitero ababibonye igihe ibyo byaba hamwe n'abategetsi ba afghanistan bavuga ko ibitigiri by'abapfuye bishobora kwiyongera ibitero by'iterabwoba by'urutavana k'ikabure byatumye abanyagihugu bagira ubwoba kandi bagirira leta bagiriza leta ko akirikira akora kugira icungere umutekano wabo perezida wa leta z'ubumwe za amerika donald trump yaragabishije irani ku munsi w'ejo wa gatatu ko hazoba ingaruka zikomeye mu gihe icyo gihugu cyohirahira kigatangura guhingura ibigwanisho bya nikeleyere inyuma y'aho amerika ivavanuye n'amasezerano mpuzamakungu y'umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu yaragamije kubuza irani gukora ibyo bigwanisho mu kiganiro yatangiye ku biro vya white house perezida trump yavuze ko amerika ishobora gusubizaho ibihano mu by'ubutunzi ku kugira igondoze irani kigaruke mu biganiro bishasha ku vya nikleyere ku bikorwa ico gihugu gifise vya gisirikare kiri mu- muri siriya muri yemeni hamwe n'ahandi mu karere k'uburasirazuba bwo hagati uwo mutegetsi wa leta z'ubumwe za amerika yagiriza irani kuba gitera akajagari k'intambara mu karere uwo mutegetsi yagize ati tugiye gukora amasezerano meza canke vyanse nta yandi masezerano tuzogira trump yavuze ivyo mu gihe ibindi bihugu bitanu vyasinye ayo masezerano arivyo ubudage ubwongereza ubufaransa uburusiya n'ubushinwa byose bivuga ko bizobandanya bishigikiye ayo masezerano hano muri amerika kandi perezida w'iki gihugu donald trump yatangaje ko abanyamerika batatu bari bafungiwe mu gihugu cya korea ya ruguru barekuwe bari mu nzira bagana muri leta z'ubumwe za amerika baherekejwe n'umukiranganje jejwe imigenderanire mike Pe- pompeo ivyo perezida trump yabitangaje ku rubuga twitter ejo ku munsi wa gatatu yatangaje ko bisa n'uko amagara y'abo banyamerika ameze neza perezida trump atangaza ko afise imigambi yo kuba- yo kubakira igihe baza gushika muri amerika ayo makuru akurikiye urugendo umushikiranganji ajejwe imigenderanire wa amerika mike pence yagize muri korea ya ruguru yagiye muri ico gihugu gutegura inama yimirije hagati ya perezida trump hamwe n'umutegetsi kizigenza wa korea ya ruguru kim jong un mu itangazo ryashikirijwe byatangaje perezida trump avuga ko ashima ingingo ya kim jong un yo kurekura abo banyamerika batatu amenyesha ko abona ko iyo ngingo ari ikimenyetso ciza
urakoze aloyisi ku makuru uhejeje kudushikiriza radiyo ijwi ry'amerika i washington dc amakuru yo mu karere k'ibiyaga binini tuyahere mu rwanda aho impungenge ari zose kubaba muri serire ya kabaya muri segiteri ya murundi ikarongi mu burengero bw'u rwanda kubera ubutaka bwatanguye kunyika bivuye ku kibazo c'ibiza bibandanya kugeramira ibice bitandukanye vy'u rwanda radiyo ijwi ry'amerika ryarungitse eric bagira ubusa umumenyeshamakuru waryo gukurikirana uko ivyo biza vyifashe bundi imvura yaraguye iragwa imaze kugwa tugiye kubona twabonye twagiye kubona ubutaka hano umusozi ucu- uritse umaze kwika inzu dore ngizi ziri aho hepfo ziba ziramenaguritse none rero ikibazo impungenge twagize ni uko kwika byaciyemo habiri ikabihinguka mu wundi musozi uri hirya iyi ngiyi Hirya- umuyobozi w'umudugudu wa karambo mu kagari ka Imiryango- kabaya mu murenge wa murundi ikarongi mu burengerazuba bw'u rwanda aratembereza ijwi rya amerika mu gace batuyemo ayereka iby'ubutaka bwatangiye kwika ku misozi ibiri itandukanye kubera imvura idasanzwe ukuntu byagiye byikabera nka gutya tugira impungenge rero z'uko rero dutekereza yuko ni ibintu ubona ko ubutaka bwagiye butandukana igice kimwe kikikamo hasi kandi hamwe muho byabaye hatanahanamye cyane amazu ya bamwe yagiye asatagurika bimwe mu bice byayo bigasenyuka kugeza aho ubutegetsi mu nzego z'ibanze bufashe umwanzuro wo gutegeka abaturage kwimuka ubu bacumbikishirijwe mu baturanyi babo banga ko ubuzima bwabo bwakwisanga mu kaga hari umuhanda muto ubutegetsi bwahisemo kuba bufunze ni umuhanda wanyuragamo kuruta abanyeshuri bajya cyangwa bava kwiga baririnda ko nabo byashyira ubuzima bwabo mu kaga uyu mudugudu himutse ingo enye ariko uyu wo hirya witwa karambo himutse in- imiryango cumi n'ibiri ingo cumi n'ibiri urumva ko ni abantu hano harimo abantu tubara bar- barenga makumyabiri hariya harimo abantu nka mirongo itandatu abantu muri- muri- muri make mirongo inani no kubera iki mbona akayira mwaragafunze hirya no hino aha hanyura mwarafunze inzira y'abanyeshuri benshi noneho urabona ibi biti ibi urabona ukuntu byagiye bitya twabonaga ko bashobora kunyura umunyeshuri akanyura aha ibiti bikamukubita kuko buriya na biriya bi- byamanutse byamanutse nyuma rwose bigenda byihura bimanuka nyuma n'imvura yanahise ubwo rero dufata ko inzira tuyifunga kugira ngo abanyeshuri banyure ahandi hantu ariko tunyuze munsi na biri biti kuko bigiye kugwa mu kiganiro ijwi rya amerika yagiranye na bamwe mu bimuwe mu mazu yabo ntibemerewe gusubira ku butaka bari batuyeho kandi gushakirayo amaramuko nabwo ntibyemewe ibi biza byaje bisatura nyine nk'uko mwabashije kubibona aho mwageze byahingukiye iwanjye bihitana tuwarete n'urugo bihusha inzu ho gato bica munsi kuri fondasiyo ku buryo ubona ko isaha n'isaha inzu ishobora kugwa ariko hari bagenzi banjye n'ubundi duturanye inzu zagiye zimeneka badashobora no kuba bavuga wenda ngo hari ikindi kintu bayikoramo nubwo natwe nyine nta kintu tugomba kuba twakoreramo kuko kugeza ubu nta dufite impungenge zo kuba twana kandagiramo no gukandagiramo uwo mufite impungenge njyewe amakuru nabashije kumenya ni uko ngo ah, uretse wenda n'iyo nzu n'ibihingwa mwari muhafite hafi aho ngaho ntabwo mushobora kujya kubisarura kubera ko ari uburyo bwo kwirinda ko mwasiga ubuzima bwanyu aho ngaho bimeze bite ni ukuvuga ngo niko bimeze n'ubundi ariko kuko ubuzima bugora hari ubona abuze uko abigenza wenda akanyaruka gakeya akagenda agashika nk'utwaka two kugira ngo abe yabasha kwibeshaho Mu ariko masambu ubundi yanyu nyine.
eh, imwe amasambu yacu ariko ubundi ntabwo mu by'ukuri twemerewe kuba twajyamo kubera ibi biza cyane cyane tutaramenya n'impamvu yabyo muri rusange hari impungenge ku batuye mu kagari ka kabayi karongi kubera babona ubutaka bukomeza kwika umunsi ku wundi impungenge zirahari dufite impungenge z'uko hasa haba harimo ikibazo gituma aya mazu agenda arigita mu hasa si umusozi uvuga ngo watengutse ahubwo ni ukugenda byika bijyamo hasi biraduteje impungenge cyane kubona uru rugo izi ngo z'abantu bageze kuri cumi na bane izi ngo zose zizimira ibi binyate igenda ifatamo yo kwika ntabwo wahatura rwose byaduteye ubwoba ibi bintu ibintu byo kugira ngo ubutaka bukebagurike hadahanamye urumva byoroshye bikagira bitya bigakata Eh, na hariya hepfo mu bishyimbo harimo imikake Eh, dukomeze naho imbere hari ibindi bikake byinshi ubwo rero tugakeka ko niba umuntu yakwibira
kwibira uravuga guteberamo se Eh, none se hari ikindi bigamije abaturage bakifuza ko ubutegetsi bwakora ubushakashatsi bwimbitse hakamenyekana ikiri gutera ubutaka batuyeho kuba buri kugenda bwika umunsi ku wundi twebwe ikintu twifuza rero twifuzaga niba hari ububasha butekanisiye bundi buhari byibura agapima bakareba niba hari ikibazo cyaba kiri hasi kibitera bakatubwira bati aha ntihemewe nta muntu wemewe kuhatura tukamenya ko nta muntu wakongera no ku- kuhatura koko ni mu kuvuga ko byasabwaga kugira ngo abashakashatsi bagere aha hantu tumenye impamvu iri mu gutera ibi bintu kuko na n'uyu munsi ntabwo haramenyekana impamvu iri mu gutera ibi bintu Mm, rero habonetse abashakashatsi byaba byiza cyane naho ubu ngubu kuba ibintu babireba- babirebera gutya gusa nta bashakashatsi baragera hano ubu ntabwo bihagije
iyo uganirije abageze mu zabukuru baravuga ko ibiza nk'ibi babiherukaga mu myaka y'igihumbi magana cyenda mirongo itandatu baravuga ko nabwo kubera imvura idasanzwe yaguye icyo gihe ubutaka bwahise burigitana inzu y'abari bahatuye kugeza ubu imibare ya minisiteri yita ku biza mu rwanda igaragaza ko ibiza bimaze guhitana ubuzima bw'abasaga magana abiri kuva mu ntangiriro za bibiri na cumi n'umunani kandi byangije amazu nayo abarirwa mu bihumbi icumi imibare ya nyayo y'abamaze kuvanwa mu byabo n'ibi biza ntiramenyekana gahunda ya leta y'u rwanda ni ugutuza abantu ku mudugudu hadashyira ubuzima bwabo mu kaga gusa hari aho bikigaragara nk'ihurizo rikomereye ubutegetsi cyane mu bice byiganjemo iby'imisozi miremire nko mu burengerazuba n'amajyaruguru by'u rwanda n'ahandi aha bagira ubusa ijwi ry'amerika ikarungi mu burengerazuba bw'u rwanda Eh, tuve mu rwanda duhuze mu burundi aho urunana mizero y'abarundi rusaba abanyamakamba gutora oya kugira bagumane ijambo ku kugene batwagwa agatongwasa hamwe n'izindi ndongozi z'urwo runani bari bishikiye muri komine nyanza lac ni inkuru yakurikiranywe n'umumenyeshamakuru w'ijwi rya amerika chris munezero
ku muhinga mukuru uyu wa gatatu niho umushingamateka y'agatongo rwasa arongoye urunani amizero y'abarundi yashika ku kibuga c'umupira co ku mugwa mukuru wa komine nyanzarake agatongo rwasa yasavye abanyamakamba gutora oya kuko ku bwiwe integuro y'ibwirizwa nshingiro isabwa gutorwa yagizwe ikinyegezwa nimumbwire muri mwese abari bamaze kubona iki gitabo uruhande nta rumwe mbonye hariya hakuna ukuje nta n'umwe akizi hanyuma ngo nimwe mwabisabye na jewe mu bongeraguza akarimi nagirose ku itariki mirongo itatu z'ukwezi kwa kane uyu mwaka cyaro mwibaza ikintu bagigize ikinyegezwa iyo bagiteguriye ntaho tuzi hama ngo tuje kwemeza wemeza iki ndabarahiye n'abandi bavuga ngo muzoca mu- mu- ngo muba- mu- mu bataramukira nabo nyine ntibazi ibirimwo iyo bari bazi ibirimwo wangera ipiga debe ya kusema hapana uyu arongoye urunani amizero y'abarundi yasavye abari aho kubwira n'abandi yuko gutora ibwirizwa nshingiro rishasha atari vyo vyari bikwiye gushirwa imbere muri iki gihe abarundi bugarijwe n'ubukene yongeye aravuga yuko hamwe iryo ramuka ryemejwe abarundi batosubira kumenya uko batwagwa hariho rero mu ngingo zisozera bavuga ngo ngo iri rero ngo rikemezwa ngo inzego zatowe mu bibiri na cumi ngo zizobana ikiringo cya bibiri na cumi na gatanu mubabarire ngo zizobana ikiringo cyazo gushika mu bibiri na mirongo ibiri Ah, hehe mwabonye amabwirizwa shingiro abiri abana mu gihugu hari aho murabyumva ntibishobora kubera yuko uko amategeko yubakwa itegeko rishasha rifuta iryari rihasanzwe ni ukuvuga rero yuko ikintu ca mbere boca bihutira bacasesa inzego zose zihari igihugu gitwarwa nk'ikiri mu ntambara hapa sasa aha bakavuga ngo ego ni ukuvuga ibwirizwa shingiro ryavuye mu masezerano yarusha ibwirizwa shingiro abarundi twembe atacyo tunegura rizoba rikombowe evariste ngayimpenda ari mu ndongozi z'urunani amizero y'abarundi nawe yasavye abanyamakamba kutemeza iryo bwirizwa nshingiro kuko boba bakoranije ubutegetsi bwose mu minwe y'umuntu umwe nagomba ndababwira akantu gatoya igituma tugaruka tukababwira yuko muteza gutora oya hamwe mutobibwirwa ejo mwusubira kwicuza hamwe umuntu avuga ngo iyo nkamenya ibiro byitwa iperereza mu bisanzwe ni igisata kimwe mu bisata bitatu bigize inzego z'umutekano w'igihugu cy'u Burundi ariko mugahirahira mugatora iri bwirizwa shingiro ndazi ko mutazoritora ibiro bikuru by'iperereza ntimuzosubira kumenya iyo bitwarirwa n'icyo bikora n'ingene bikora iyumvire rero hamwe ejo byogabwa n'umuntu umwe akabitunganya uko ashaka akabituma icyo ashaka inama nshingamateka idashobora kujya kuraba uburyo bikoresha idashobora kujya kumenya n'ingene biriko birakora nimwiyumvire ingene ibintu byoheza bikagenda urunani amizero y'abarundi rwongera rurerekana ukugene abazokwitaba amatora yo ku wa cumi n'indwi ukwezi kwa gatanu botora oya urwo runani rukaba rwashyitse aho mu ntara y'amakamba inyuma y'imyamamazo y'umugambwe cnddfdd yabaye mu ndwi yahera hamwe n'iy'umugambwe wiprona nayo nyene yatunganijwe kuri uyu wa gatatu inyanzalak chrisi munezero ijwi rya amerika muhandanya kumviriza radiyo ijwi rya amerika i washington dc haraheze kiringo kirenga indwi igikorwa cyo kwiyamamariza gutora oya canke ego ku ibwirizwa shingiro rihinyanyuye mu burundi gitanguye njangwa gilbert beko ayoboye ishyirahamwe onerop gishinze gukurikirana amatora imbere yayo mu gihe nyenizina c'amatora hamwe n'inyuma y'amatora avuga ko igikorwa cyo kwiyamamariza gutora ego canke oya kiriko kigenda neza ni mu kiganiro na mugenzi wacu frederic nkundikije araheze indwi irenga gatonya imigambwe yose iriko irakurikirana kwiyamamaza saba abarundi gutora ego canke oya ibwirizwa nshingiro rizotorwa itariki cumi n'indwi z'ukwa gatanu ibihumbi bibiri na cumi n'umunani turavye twebwe turafise abariko barakurikirana baraba ingene imyiyamamazo iriko iragenda none munsi twatanguye gukurikirana ingene amakarite y'itora ariko aratangwa turashimishwa no kubona ingene imigambwe yabyifashemwo muri iki gihe cyose tukabona yuko imigambwe ifise uburenganzira bwo kwiyamamaza kubwira abenegihugu gutora ego canke oya nta n'umwe arahungabanywa kubera yuko yashikirije ico igitandukanye n'ic'abandi abavuga ego canke abigisha gutora oya ntawe urahungabanywa umutekano umeze neza kuri bose kandi n'aho bagirira imyiyamamazo usanga abajejwe intwaro babateguriye aho bahurira kandi nta mugambwe n'umwe urahurira hamwe n'uwundi mu mwanya umwe hari amakuru turiko turaronka avuga ko abanywanyi b'amizero baguma baturubikwa baterwa ubwoba ayo makuru yavuga ko iki twebwe n'ukuri turi ko turakurikirana byose agatogwasa arigenga kandi ariko atanga ubutumwa ku benegihugu bose abanyagihugu bazotora kubwiriza nshingiro ababwira ati muraritora oya nawe nyine ku giti cyiwe nta muntu n'umwe ariko aramubuza gukora twebwe turi ko turakurikirana byose abandi bigenga bose bariko bariyamamaza ibyo n'ukuri niyumvira ko ari ikinyoma naho hoba hariho ngira ngo nkoba hariho utunenge duto duto by'ukuri nta kintu cyotuma ukwiyamamaza kw'ibwirizwa nshingiro wovuga yuko kuriko kugenda nabi ahubwo hariho n'ikindi kintu tubona yuko tuma tushobora kubona yuko demokarasi iriko iratera imbere mu burundi nuko n'abatavuga rumwe na leta benshi bafashe ingendo yo kwigisha yuko ibwirizwa nshingiro ryotorwa yego bikatwereka duha n'icizere yuko ibwirizwa nshingiro ryoba rihinyanyuwe neza ku buryo usanga ari bake cyane bashobora kuvuga bati ibibwirizwa harimwo ibintu bitwononera cyangwa ibyononera abenegihugu twe twiyumvira yuko bubandanya urugendo barimwo rwiza rwo guhiganwa yigisha kandi nta n'umwe agora uwundi ibyo tubandanya dusaba na leta cyangwa abajejwe intwaro kubahiriza n'ubutungane kugira ngo bubahirize agateka kazina muntu kandi bakurikirane neza ntihagire n'uzana amajambo yo guhungabanya bene igihugu mu kanya gatoya cyane kugira ngo- rwose mu kanya gato mwavuze eh, ko igikorwa kiriko kigenda neza hari amakuru twaronse avuga ko amakarata eka mu guha amakarata yo gutora abanyagihugu gisa n'icagoranye muri bujumbura ayo makuru mwavuga ko iki mu kanya gato oya nta byagoranye ibyo ni ibintu urabona batanguye uno munsi hariho aho usanga batari biteguye hakiri kare hanyuma rero ugasanga n'abenegihugu bagiye batevye ba- bagiye batevye yewe sinzi kuko userukira onerope muri bujumbura iyo bita bujumbura rirare ntarampa raporo mugabo nta kintu kinininya twovuga yuko kirononekara mu gutanga eh, ayo makarata y'itora ni ukuvuga yuko icoba cyabaye cyose uko tubizi kandi tubikurikirana kizokosorwa n'ejo kandi baraba- barabandanya gutanga amakarite gushika tariki eh, cumi na zitatu z'uku kwezi kwa gatanu ibihumbi bibiri na cumi n'umunani zobikurikirana n'ejo turaba njangwa gilbert beko arongoye ishyirahamwe onerope burundi murakoze cyane rwose ku kanya mwaduhaye Eh, murakoze cyane namwe
mwandanya kumviriza radiyo ijwi rya amerika i washington dc ibanki y'isi yose ivuga ko muri kenya ibice mirongo ine ku ijana by'abanyagihugu bageze gukora bari mu bushomeri bamwe mu banyakenya nk'umukenyezi everine adiambo bahisemwo gukora akazi katamenyerewe gukorwa n'abagore gukata ivyuma no kubisanura hakoreshejwe umuyaga nkuba uwo mukenyezi avuga ko ako kazi kamutunze we n'abana biwe bane abagabo bakorana n'abamushorera bamufata nk'intwari ni nkuru y'umumenyeshamakuru wacu eroje burikaneza ari nairobi ni lazima ukuwe proud kama we ni mwanamke ni lazima ukuwe proud juu wenyewe mi najivunia kama mwanamke
One Evarina Diambo umupfakazi w'abana bane ari mu isarubeti yambaye amarori amukingira imishwarara mu gihe ariko akata ivyuma akoresheje umusumenu ukoresha umuyaga nkuba uwo mukenyezi yatanguye akazi mu bibanza vyo gucuruza ivyuma bizwi nka hardware aratwiganira uko yatanguye kwimenyereza sasa nikaanza na rangi nimepaka rangi hapa kwa muda sana kwa huyu mdozi wangu Sasa ilikuwa natanguye ivyo gusiga irangi ariko wanyigishije nkamwaka umusumenu akambwira aturavyica ariko narabandanije nisanga ndi umufundi niko kazi kanje kangaburirira abana i nayirobi n'aka kazi karuhishije ku mukenyezi ndakanezererewe hiyo ni ngumu na mama lakini naifurahia pia
uwo mukenyezi asigura ko yishimiye rwose akazi akora ni lazima ukuwe proud kama we ni mwanamke ni lazima ukuwe proud juu wenyewe mi najivunia kama mwanamke na ni lazima nikuwe proud kabisa hata niseme hata watoto wangu huwa utegerezwa kwiyemera niba uri umugore utegerezwa kwiyemera wewe nyene ndabyishimiye mbere n'abana banje bararyoherwa kubona nyina akata ivyuma niyo baje ngaho ari nk'ikintu batora bari kumwe na bagenzi babo bagenda batangara ngo ye ako niko kazi mama wawe akora ariko ndishimiye akazi kanje ni ukurya umutima amenyo abagore benshi bavuga ngo sinokora ku muyaga nkuba hari n'abaza ngaha bambona ndiko ndakata bakambwira ngo mpangerageze bakoze ko gusa ngo jewe sinobikora kabiri noba napfuye na jewe mugabo bwa mbere nkora ku musumeno bwari ubugesera ariko naroroheje umutwe bisaba kumenyera iminsi yose akazi n'akazi nta k'abagabo canke abagore gapfe kuzana ico umuntu arya gusa zoesha nakuwa flexible ya ku- inabidi tu unazoea kila siku kila siku kazi ni kazi hakunanga ya mwanamke ya mwanaume Mm-mm. bora ilete unga leonard agumba yamenyereje adiambo nawe aramunezerewe cane mume wake alikuwa ameaga, sasa akaona hawezi anza kuombaomba kama wanawake wengine.
umugabo wiwe yari yamaze gupfa hanyuma acaza gusaba akazi yanka gusegerereza nk'abandi bagore nca ndamubwira nti icara ngaho ntangura kumwigisha niwe adusumbya twese ubu yarabimenye arabandanya akazi akora ngaho arusha n'abagabo n'iyo abakiriya baje bararyoherwa cane Hata customer akikuja apate anafanya kazi, wanga anafurahia sana.
ivyo yagumba ashikiriza biremezwa n'uwo mugabo asanzwe akoresha ivyuma canke abisubirishamwo aho evarine akorera na nimeona hata wasichana kama wanaweza kufanya kazi yote vile wanaume wanafanya, uchumi ya dunia na ya nchi inaweza kuendelea.
ivyo mbona iyo abagore bakora akazi kose nk'abagabo ubutunzi bw'isi n'ubw'igihugu bwokwiyongera nosaba abandi bakenyezi aho kuyerera canke kurera amaboko baje mu migambi nk'iyi ubutunzi bw'igihugu buje imbere
na uchumi ya nchi iendelee mbele.
nubwo leta ya kenya ifise imigambi myinshi yo kurwanya ubushomeri no kugwiza akazi ubukene bw'akazi buracibonekeza muri ico gihugu ibitigiri vy'ibanki y'isi yose vyerekana ko ibice mirongo ine kw'ijana vy'imiliyoni zirenga mirongo ibiri na zitanu z'abanyakenya bageze gukora akazi ziri mu bushomeri ibice mirongo umunani kw'ijana muri bo n'urwaruka bafise imyaka iri hagati ya cumi n'ine na mirongo itatu n'ine ariko naho biri uko iyo banki yemeza ko kenya arico gihugu cifashe neza mu bijanye n'ubutunzi kurusha ibindi muri afurika y'ubuseruko easi eroje burikaneza nairobi ijwi rya amerika ijwi rya amerika rirabashikiza ibyiyumviro bitandukanye ku bibazo bitari bike mugira mwumvirize ijambo ry'intangamarara ribashikiza imigabo n'imigambi ya leta zunze ubumwe za amerika
perezida donald trump aherutse kuganira na minisitiri w'intebe w'ubuyapani shinzo abe wari wamusuye muri leta zunze ubumwe za amerika bari bahuye ku nshuro ya gatatu bombi bamaze kugera ku rwego rw'ubucuti bukomeye kandi bafite umugambi wo gukomeza kurushaho umubano hagati y'ibihugu byombi inama hagati ya trump na abe yabaye kandi mu rwego rwo gutegura guhura hagati ya perezida wa leta zunze ubumwe za amerika n'umuyobozi w'ikirenga wa koreya ya ruguru kim jong un mu by'ukuri ikibazo cya koreya ya ruguru nicyo cya mbere cy'ibanze trump na abe bunguranyeho ibitekerezo perezida trump yashimye cyane uruhare rukomeye rw'ubuyapani mu nama ya trump na kim jong un izinjira mu mateka niramuka koko itanze umusaruro ugaragara yasezeranije kandi abe ko azasaba koreya ya ruguru gukemura ikibazo cy'abayapani ishimuta Trump na Abe bashimangiye ko intwaro za kirimbuzi zigomba gucika burundu muri Koreya ya ruguru ku buryo buhoraho isi ishobora kubigenzura no kubyemeza koko bemeranijwe ko igihe bitaragerwaho isi igomba gukomeza kotsa igitutu gikomeye Koreya ya ruguru ubuhahirane ni ikindi Trump na Abe baganiriyeho leta zunze ubumwe za amerika ihorana igihombo hagati y'ibintu igura n'ibyo igurisha mu buyapani abategetsi bombi bafashe umwanzuro wo kongera imishyikirano ku birebana n'ubucuruzi n'ishoramari kugira ngo ibihugu byombi bigere ku kinyuranyo kingana perezida trump yatanze icyifuzo cye ko leta zunze ubumwe za amerika n'ubuyapani bigirana amasezerano mashya hagati yabo bombi gusa aho kugendera ku masezerano ahuza ibihugu byinshi twavuga nk'amasezerano y'ubuhahirane hagati y'ibihugu byose bituriye inyanja ya pasifika leta zunze ubumwe za amerika yarangije kuyasohokamo perezida trump na minisitiri w'intebe abe bashimangiye kandi ko ubwisanzure ari ngombwa mu kigobe cy'inyanja y'abahindi na pasifika perezida trump yasobanuye ko leta zunze ubumwe za amerika itazatezuka na gato ku mugambi wayo wo kurengera ubuyapani abategetsi bombi bashimangiye ko ibihugu bituriye amajyepfo y'inyanja y'abashinwa birimo n'ubushinwa nyine ubwabwo bikwiye kureka kuyiyitirira ndetse bagahagarika n'ibikorwa bya gisirikare bahakorera bombi bemeza ko ibiganiro ari byo nzira nyayo yo gukemura mu mahoro amakimbirane yo muri aka karere k'amajyepfo y'inyanja y'abashinwa mu buryo bwubahiriza amasezerano y'umuryango w'abibumbye arebana n'amategeko agenga inyanja zo ku isi barangije ibiganiro byabo perezida trump na minisitiri w'intebe abe bavuganye n'abanyamakuru perezida trump yarahashimangiye ati ubucuti hagati y'ubuyapani na leta zunze ubumwe za amerika ntibwigeze bukomera kugera aha mu mezi aza tuzashingira kuri uyu mubano w'igitangaza tumaze kugeraho cyane cyane ko twembi twugarijwe n'ibibazo tuzafatanya gushakira ibisubizo
iryo ryari ijambo ry'intangamarara ryabashikiza imigabo n'imigambi ya leta zunze ubumwe za amerika inshuti mwese mukurikirana ibiganiro kuri radiyo ijwi rya amerika ibiganiro tuba tubafitiye muri aka kanya haniyo bigarukiye tubashimiye kuba mwaduteze amatwi mubandanye mukurikirana ibiganiro byacu kuri radiyo yanyu radiyo ijwi rya amerika
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.